e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso re tlotletlhe re tlhalosetse fela jalo gore mm, mogapi morini ke ke ke le kgaribela ko kae o tswaletse ko kae o goletse ko kae osmorene ke le kgaribela mo taung o bonetse mo taung and then a tsena sekolo mo taung a fetsa mo taung and then a stata lone kgobe mo taung ee o sengwe le sengwe se itiragaletse ko taung sengwe seo se itiragaletse mo taung mm okay ke bonetse mo taung ke tatile kgobe mo taung everything ke mo taung mate sekolo ko taung go gotlhe taung go gotlhe taung ee dumelang ko taung <laughs> eh a re lebelle fela jalo gore um eh, ga o ne o ntse o tsena sekolo ano o itse gore o tlile go nna makgwebo go sa kgathelese gore mofuta o feng wa kgwebo kgotsa e nile tšhono fela e itlela mo go wena bore tšhono ke e tlante ke e dirise um go bua nnete bo kgangye ya kgwebo e ga ntse ke tsena sekolong ke sa itse feta ke rene le kgang yaga e motho tsena sekolo after go fetsa sekolo and then motho wa go bereka so hmm. tse dikgwebo ditso mara ntse ke gopola ntse ke le ko sekolong i think ebile ke le ko ko primary or ke middle school ntse ke le motho ke ratang go rekisa like bo di-sweet yalo so that's why ke re sometimes go tse go te selo motho tsala ka sone wa bona ya so o mhm, tshwanetse mhm. ke itemo gore morino wa go feletsa ile motho o ntseng okay ke a tsena mhm. sekolo fetsa and then from ke ke a gauteng e plane ga eyo okay fine mm. e nna sena le masentenyana a ke itseeletse ke dire ene mmereko because mmereko o na one wa wa go ona wa dinala wa ke ke ke ke hmm. mmereko o le goreng ke o motho e le goreng ke rata so e nna hmm, kganya go hmm. okay morini a ene motho o le goreng okay wa go bereka ka dinala and then o o tsena sekolo la ke sa e feletsa ke fedise because of madi because of dinyanane tse dintsi ke le goreng ga ke kgone so ke feletsa le goreng okay ke tswa mo sekolong and then ke boela ko gae so ba ke tsena mo gae ke ena kgang ya go okay le mo gae ga gona plan ya gona next ke nna go kganyela nna ba mm. ke statela la ke itirele masenteng ya neela ke thuise ke make up ke tseng ke tseng so e be la kganyele ga ema this thing e a ke se serious e ne gore ke mm. tsena mo stepeng se seng ke registera company and then e nna le go ya me ke tsebela ke ya mo no yanong mo ke leng teng so se sa bontle tseno tse tsa di-makeup gotlhe go gwa ga dinala a ke selo se motho a tsalwang ka sone ke talente kgotsa ke selo se motho a tshwanetse a eng sekolo a go se ithuta ke bua ke boletsa mo go wena gore a o ile wa ya sekolong wa go ithutela go dira bo dinala go thusa go makeupa kgotsa o ntse o ithuta wena ka bo wena jaaka ke fetsa go tlhalosa okebo ke re dilo tse dingwe jaaka go tlo gote motho o tsalwa ka selwa dilo tsa bobiti hmm. ke se se le goreng ke mo tse le ke tlhorile ke di rata ke motho le gore ke rata dinala ke gopela le ko sekolong ke le motho le gore ke rata go sokodisa ka dinala ka bo teng moreng thata dinala dinala tsa ka di dula di ditelane ko sekolong e ke kganya ya go dinala ga di batlile so ke mm. vaping e le go tlhalentse e, e le mo go nna e ikagile mo go nna so ke be ke feletsa re e le kganya re go emane a ke ke le gauko gauteng na go emane a ke ke ko sekolong So, yè kè a kouskolon, kè te kè sa fè, kè kouskolon, kè fè lè talor, akè konou kou kè soletè di choukotwa kè, kè fè lè tamon, kè choukotwa kè sinatrelè, pè nan kanyarò kè bo ala kè mou kè kè kadek tou, mou kè talé tenbe, mou ta ou, nan kanyarò, e man kè wè kè a fè ta. Mare kè nan jit, ki yè e si mou kè a iti ro, kou direkè ten, kou direkè lan, kou direkè ten, kè nan rè kè atolè la kè, ya wè ne, kè atolè la, kè atolè la, eh mo nakong ka nako ya kiletso metsamao ya batho ka ntlha mogare wa corona e ne e dira yang kgwebo ya gago e amegile yoo melebo ga se batho go bua thata e, e re isitse thata ko tlase especially rona batho ba ba ba a one go bereka ka bontle e, e e re isitse ko tlase o sa kgone gore yaanong o ka sebetsa o ka kgone o ka direla le mix because of yaanong molao o ne o beilwe ke molao le gore wena nka se o dire kore nka se o dire ntle le

e ka nako ya ke ile tswa metsamao o ne o ikutlwa yang a o ne bona gore go na le tsholofelo ya gore kgwebo ya gago e tla boa ya dira sentle kgotsa o ne o na le ketsaetsego ya gore hehe ga go tse go tsengwa bo di-mask yana di-makeup-ara go kgona yang bathong go thuitsa go a go ka tlhola go ntse go na teng dilo tsa bontle ee eh, go bua nnete nne lebo ntse ke na le hope ntse ke na le hope hmm. ya gore kgwebo yaka ya go tswelela and e sena go tswelela after yone covid 19 ya go dula gape ntse e tsweletse e godile jaaka e godileng ke sena stress se se kalo stress sa ka ene le ra phone nako yone e wang ke na le stress mara after mo ke sena stress aro kong after covid ke go na le stress di-planting ka di di siamile le ka go make up ya eng ha ntse ke sena ya no khone no ngo mo le le le re mo go lone leno le e tsa matsa jang kgwebo ya gago eh mo lekgateng le le ke le mo go lone ka ke fetsa go tlhalosetsa gore ke sena stress ya ya ne ne mo le bogeng Ake na strefe, di jante sa ka di jenke, mwen seke mwen se di nale nna, ka badi, seba son, seba nato ne di sebi, sipe loren, halen seke badi naya, so kwebe ne, mwen se, e ya pe. Ente, hmm. le di otzabon de, akon ale silosyon mwen kapi, so si diran akon e di fadza kore, otzengen le zeno mol api? E, ente, le kwebe akon, a sepe ki wane kwebe la ya ke, yon e le inti mwen sa mwen seke mwen. e ebile go e direla botshelo go tsenyetsa letseno wa e tshepa e, ai ke a e tshepa mmelere ke a tshepa le batho ba ke nang le bone ke a tshepa le nna tote ke a itshepa di-service tse ke di hmm. etsang ke a itshepa thata hundred percent re mo go se ba se bitsang the new normal wa go netefatsa jang gore o tshwarelela um badirisi ba gago le go ba itumedisa um badirisi ba ka go ba itumedisela ke go se bane di-service tse di leng teng la betsaga e na le di-challenge la betsaga e na le di ile e na le di-challenge e na le e na le dikgwetlho besaga e na le dikgwetlho mme lebo besaga e batla gore kore o dumele mo go se o se dirang and o dumele le mo di-servicing tse o di etsang and o dumele le batho le batho ba o nang le bone like di-tlante tse o nang le tsone o dumele and then service ya gago la le right sepheta ga boe mo dingwageng di le tlhano o bona kae kgwebo ya gago eh mo dingwageng di le tharo mme le bo jaaka nne o yana kgwebo ya ka santse le potlana go ya go ya tewe o di client tsone ke na le tsone mara because of no yana kgwebo ya ka ke santse ke berekela mo teng so impha impha challenge because of no yana ke santse ke berekela mo gae ke na le room e ke berekela e ke berekela mo go yone e ke banka tse everything e ke fidibela mo gone ke tsela tse di tsotlhe mara because of mo ke leng teng ke le ke mo gae ke mo ke mo fielding gore like ke ke ke hagare batho ka bontsi ga ba kgone go go nka timela but service ya ka ke e bereka le yana o sebe ke na le go tswa ke na le go dira di-home visiting ke tse ke latedi di-cliente tsaka mm. like ba ba batla di-massage ba di-matric dance ba manyalo ke tswe so yona ga e mphe bothata la e mpha bothata gore yane no yana ke nako ya re five years ke be ke movile because of ke na le ditoro ka kgwebo yaka ke tsile and then agile go na le pleke ke agile and then ke mhm. edile di di-service tse e le goreng ke batla go di tsenya mo teng ra leboga ebile ra go lebogisa molaetsa o ka o neelang mošwa wa o neela lekgarebe wa o neela mme o le gore dutse ko lapeng ga jana wa e tsaetsega wa ipotsa gore a ka dirang mme o na le toro o na le keletso go ka tshimolola kgwebo a re ba re ka kete rotlhe re dira dinala ke rotlhe kete re tsenya dintshi rotlhe kete ra sedila mme o a eletsa o morao re motho o mora gore a le bantsi a batle sengwe kgotsa a tsene ha eletsa o tlhebo or a rata se segolo o tlhebo ne ke go rata motho a le o etsa felo gore o sebetsa gore o itshebetse o tshwanetse o ne le lerato and mm. o rate se se o se dirang and o se respect so hmm. ke mo rotloetsa gore se a batlang go se dira e ka tswe le one mmereko one wa rona gore re bantsi re bakae one ga se lebaka o siebo lebaka ke ela gore a wena mosebetsi o o batlang o a wa o rata na and then a hmm. wena o ka dila ka one until until e, ehe a leboga re go eletsa masego le matlhogonolo katoro ya gago mo dingwageng di le tlhano tse di tlang mme gape masego le matlhogonolo ngwaga le ngwaga okay mme lebogile thata re lebogile thata tsamaile jalo puisano ya rona go sa kgathalese gore ba bantsi ba le bogolo go kana kang ba ba sedilang ba ba dirang batho dipopisi tsa borraga ba ba tsenyang batho manala ba ba tsenya dinthi bona ga o rata o na le keletso na le lerato ngena tsena wena mo tseng <laughs> o seka ba re le bantsi ka ntlha gore go itse mang o ka feletse e le gore kwena o e le gore bona o gaisa gaisa gaisa gaisa se ke botsoding ya fela